murumva ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye timu harisi ishimwe amakuru yacu turayahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangire ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere rero ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye oni antonio guterres yahamagariye imitwe yose irwana muri kongo guhagarika intambara mu maguru mashya nta kindi kintu kirinze gusabwa ibi guterres yabisabiye i burundi mu nama arimo ya cumi na rimwe y'abakuru b'ibihugu na za leta basinye amasezerano y'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo no mu karere iyi ni inkuru y'ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo mu burundi dusomerwa na desire hatungimana iyo nama yabereye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura mu bakuru b'ibihugu cumi na batatu bari bitezwe bane gusa nibo bahashitse basanga mugenzi wabo ivariste ndayishimiye abo nabo ni umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix antoine tshisekedi uw'afurika y'epfo cyril ramaphosa yoweri kaguta museveni arongoye igihugu cya uganda hamwe n'uwa centrafrique faustin archange touadera u rwanda hamwe na tanzania vyaserukiwe n'abashikiranganji ba mbere ibindi bihugu bishika ku ndwi navyo nyene vyarungitse intumwa inama nk'iyi yabereye ubwa mbere mu burundi yaheruka kubera i rwanda muri angola no muri kenya ariko nta cyakoretse mu bijanye no kugarukana umwizero ku banyagihugu bakozweko n'intambara ku kaba nkako felix cisekedi arongoye congo avuga ko ikiringo co kurongora iyi nama yaheruka yari yarateye umukono ku masezerano ikiringo giheze inganda zigitikira mu gihe ndiko ndasigira igikorwa cyo kurongora iyi nama mugenzanje evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u burundi sinoreka kuvuga ko nsize ikibazo gikomeye cy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini muri rusange na cyane cyane mu buseruko bwa kongo umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye agiye kurongora iyi nama asanga ingorane zikwiye kwigwa mu mizi yazo kugira zihere intererano dufise ikomeye mu bakenyezi hamwe n'urwaruka ari nabo nguvu zofise za none no muri kazoza bari mu bafasha gushika ku iterambere no gushika ku mahoro arama mu karere k'ibiyaga binini inguvu zidasanzwe zikwiye gushigwa mu kwiga umuzi w'ingorane z'indyane nk'ubukene n'izindi nyungu umukuru w'igihugu w'ubumwe bwa afurika musa faki yari yitavye iyo nama asaba abakuru b'ibihugu n'amaleta kuva mu majambo bakaja mu bikorwa hagataha umunyamabanga wa onu antonio guteres mu ijambo ryiwe ari muri iyo nama yabaye nk'uwaciye iteka mpamagariye imigirwana yose guhagarika burungwana mukurikire inzira y'amahoro abanyepolitiki hamwe n'abajejwe intwaro guhagarika imvugo icanishamwo imigwi yose itegerezwa gushira mu ngiro amasezerano yatewe ko umukono i rwanda n'i nairobi atakirinze gusabwa kandi atanumwe avuyemwo ibiganiro by'ukuri byonyene bitagira uburyarya nibyo bizozana inyishirahamwe umukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine tshisekedi mu ijambo ryiwe yasabye ko amasezerano y'amava mu nama nyinshi zimaze kuba ku kibazo cy'umutekano ku gihugu arongoye yoshirwa mu ngiro ibyo bisa n'ibyategetswe mu itangazo risozera inama yo kuri uwa gatandatu ryasomwe n'umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire albert shingiro inama yo kuri uno wa gatandatu yahuriranye n'ibirori byo kwimika umwami karori wa gatatu w'ubwongereza ibirori byatumye abakuru b'ibihugu nka paul kagame umukuru w'igihugu cy'u rwanda yagirizwa kuba inyuma y'umugwi m23 ugwana muri congo hamwe na william ruto w'igihugu cya kenya asanzwe arongoye ingabo z'abasirikare zo mu bihugu vya afurika y'ubuseruko biri gufasha kugarukana amahoro muri congo batitabira inama y'i bujumbura tuve i burundi twerekeze haruguru gato mu rwanda aho igice cy'uburengerazuba amajyaruguru n'igice gito cy'amajyepfo biherutse kwibasirwa n'imyuzure yahitanye abantu ijana na mirongo itatu n'umwe ingaruka z'ibiza nk'ibi zatangiye kugera no ku bayobozi mu nzego z'ibanze bwana iridefonse kambogo wayoboraga akarere ka rubavu karimo twibasiwe cyane kurusha ahandi hose ibi biza byageze yirukanwe ku mirimo ye iyi nkuru ku buryo burambuye tuyibaze mugenzi wacu uri rubavu gloria tuyishime mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo hamenyekanye amakuru ko bwana iridefonse kambogo yirukanwe mu kazi buri wese wabashije kumenya aya makuru byahitaga byoroha kubihuza n'imvura nyinshi yateje imyuzure muri aka karere ka rubavu ijwi rya amerika yashakishije impamvu y'ibi nuko duhamagara bwana dr nyase kabano uyobora inama njyanama y'akarere ka rubavu atubwira n'impamvu zirenze imwe uyu muyobozi yirukanwe ku mirimo ye igihe rero umuturage ikibazo cye kidakemutse cyangwa abayeho atishimye yaragejeje ikibazo ku buyobozi ubuyobozi ntibugikemure akagira ubwo ahamagara inama njyanama rimwe kabiri gatatu abajyanama mu nteko yabo y'ejo baricaye baravuga bati ntabwo byakomeza meya ni umunyarwanda mu bandi banyarwanda benshi nta muntu ujya mu mwanya ngo abure uwamusimbura bwana kabano yongeye kubwira ijwi rya amerika ko uyu muyobozi mu byo azize harimo no kutuzuza inshingano ze zo kwita ku baturage cyane abibasiwe n'ibi biza kuko byabaye umusemburo ukomeye w'iyirukanwa rye ikintu bita multiplier effect kiraza kigasanga ibintu bihari n'ubundi byari bisanzwe bihari noneho cyazamo kikabitumura cyane ni nk'uko wafata umusemburo uriya bakoramo amandazi ushyizemo umusemburo umusemburo wabitumura yeti biba byari bisanzwe bihari ariko byaje bisanga ibindi bihe nanone yabayemo bikagaragara ko atakemuye ibibazo by'abaturage neza bamwe mu baturage barenganiye muri ibi byago by'ibiza barimo ingabire lisi utuye mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu uyu yasigaye ari wenyine mu bana batatu yari afite n'umugabo ingabire avuga ko yashenguwe n'uburyo umugabo we yashyinguwe n'akarere ka rubavu ejo niho banguye mu bitaro baje kubashingura kubera ngo bwari bwije bari kuvuga ngo barabashingura bwije umugabo umaze kwira batabajyanye muri moroge nibwo bageze aha bapfa gushingura kuko batanabashinguye nk'abandi njyewe ngo ubufasha nabaza niko nabo babashingura mu cyubahiro
uyu muturage utashatse ko imyirondoro ye ijya hanze nawe ntiyumvisha impamvu aba bantu bane mu muryango wa ingabire batashyinguye mu cyubahiro aha twari tugiye kubashingura twakakwiye kubashingura tu neza tu ariko byageze aho ngaho baratubwira ngo akarere niko kari mu nshingano zaho kugira ngo dushize gushingura aha ngaha hari uko mbona bashinguye abana siko twagize ute siko twashinguye ahandi ho twashinguye mu gitaka kibereye aho kitagira n'akantu ubwo ni ukuvuga ngo natwe icyo twifuza ibyo abandi bari gukorerwa nubwo twabuze abantu natwe tubikorerwa ibyo ngibyo ubwo minisitiri w'intebe w'u rwanda yazaga kwifatanya n'abaturage bahuye n'ibiza mu karere ka rubavu kuri uyu wa kane mu majwi ijwi rya amerika yafashe mu ibanga harimo abaturage bagiraga umubabaro wo kubura abavandimwe babo bakongera bakagira uwo kutabasha kubabona ku maso ngo babasezere tukivuga kuri iyi nkuru y'ibiza leta y'u rwanda yavuze ko ikeneye miliyari ijana na cumi z'amafaranga kugira ngo ishobore guhangana n'ingaruka zatewe n'ibiza byaturutse ku mvura nyinshi igatwara ubuzima bw'abantu ndetse ikangiza ibitari bike birimo n'ibikorwa remezo leta yabujije abaturage gusubira aho bari batuye kugira ngo badasubiza ubuzima bwabo mu kaga nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none ni akarusho kuko ndaza gufatanya na mugenzi wanjye uyisabye christine naho ngendi karemera patrick uraho neza christine yego ndaho neza wowe si amakuru y'iminsi nanjye meze neza ndashima imana reka twizere ko n'abadukurikiye bakomeje kugwa neza aho baherereye hose reka tubahe n'ikaze mu kiganiro cya none
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo ndabizi ko mudukurikira muri benshi mu bice bitandukanye by'isi haba mu rwanda no hanze yarwo uyu munsi ndabizi mufite amatsiko menshi yo kumenya ingingo twabateguriye mu kiganiro cya none ese waba warabonye abantu bashakanye umugabo ndetse n'umugore bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ukibaza uko babana ese washakana n'umuntu utumva cyangwa se ntavuge uhise wibaza uko mwabana byose ni mu kanya ntimujye kure
iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira mu buzima busanzwe imana yahaye ikiremwa muntu imiterere y'umubiri imwororera kubaho cyangwa se gukora ibikorwa bitandukanye gusa hari abavuka bafite ubumuga butandukanye harimo ubumuga bw'ingingo kutavuga kutabona ndetse no kutumva n'ubundi bugiye butandukanye uretse ababuvukana hari n'abahura nabwo bitewe n'impamvu zitandukanye harimo nk'impanuka uburwayi ndetse n'ibindi ingingo y'uyu munsi mu kiganiro ejo turaza kwibanda ku myumvire ya bamwe bumva ko batashakana cyangwa se batabana n'abantu bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga uvuza imyumvire ya bamwe bumva batashakana cyangwa batabana n'abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga ese iyo myumvire uyifata gute cyangwa nawe waba uyifite
ariko nawe uretse twumve inkuru n'uweri yaduteguriye ubundi nanjye abakunzi bacu ndababwira icyo numva kuri iyi myumvire kubera nese ubwo nabana n'umuntu utavuga najya amuvugisha
ni bamwe mu rubyiruko bo mu mujyi wa kigali no mu karere ka nyagatare twaganiriye barimo n'abavuga ko batabana n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bitewe n'impungenge bamwe bagaragaza ntabwo nabyemera ntabwo nashobora kwiga amarenga ngo nzayamenye kumva noneho no kutavuga byose bikomatanyije yenda ashaka uwumva akanavuga nese ubwo nabana n'umuntu utavuga najya amuvugisha nyine naba namukunze byo kuba atumva cyangwa se atavuga ntacyo byagabanya nuko utumva atanavuga akaba areba gusa niyo marangamutima yanjye ntabwo nabyemera aramutse ahuye n'amarangamutima yanjye ntabwo nakita ngo afite ubumuga kuko kuba afite ubumuga ntibivuze ko aba adashoboye hari igihe buza uri mukuru ese uramutse mubana mukamuzaho wamwirukana mu gushaka kumenya ibijyanye n'imibanire y'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu rwanda muri iki kiganiro ejo twagiye mu karere ka nyagatare i karangazi mu kagari ka mbare aha hari umuryango wa niyo nshima jean bosco na mujawumukiza eva bamaze imyaka ibiri babana byemewe n'amategeko nk'umugabo n'umugore bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga aho urugo rwa niyo nshima na mujawumukiza bombi bashakanye bahuje ubumuga bwo kutumva no kutavuga ruri ni mu rusisiro baturanye nabo mu muryango w'umugabo n'abandi baturage batunzwe n'ibikorwa byo gushakisha akazi aho umugabo ngo ajya abona ibiraka by'ubuyede mu gihe umugore yita ku byo mu rugo mu nzu yabo hateguye neza hari isuku ku rukuta hamanitse ifoto yo mu bukwe bwabo kuganira hagati yabo biroroshye kuko bakoresha amarenga bakoresheje ibice byabo bigizwe n'isura yo mu maso n'amaboko turaganira nicaye muri saro y'inzu yabo ariko kubera ko batumva ntibanavuge ndabaza ikibazo nshimiyumukiza jean nepo we wize gusemura ururimi rw'amarenga bagasubiza mu marenga nawe agasemura babaye mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya cumi ya bibiri na makumyabiri na rimwe bahuriye i kigali kicukiro kumwe asuhuza undi aramuhobera abona ni kimwe na nkawe bose bafite ubwoba iri jwi mwumva rikaba ari iry'usemura ibyo basubiza barasobanura muri make uko bahuye muri bibiri na cumi n'umunani umwe akabenguka undi ngo urugendo rwo kurambagizanya ntirwari rworoshye kuko umugore avuka mu ruhango mu ntara y'amajyepfo mu gihe umugabo yari asanzwe abaho batuye ubu i nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda ngo bakoreshaga uburyo bwo kwandikirana kuko bombi bize mu mashuri yihariye y'abatumva n'abatavuga aho bigaga n'icyongereza n'ikinyarwanda arambwiye ngo ubuzima bwabo ni bwiza mu mimerere isanzwe kuko bungutse n'umwana uko abantu baganira bagerageza guhuza ku buryo umwe iyo akeneye ikintu ku wundi muntu utumva amarenga ashobora kukibona kubera yuko bumvikanye bakoresha uburyo kibahuza n'abo bantu iyo avuye hano ngo kajya nko mu isoko abanza kubaza umuntu akoresheje telefoni akamwandikira akamwereka iyo abirebyemo arabisobanukirwa agahita amuha icyo yifuzaga bikaba birarangiye ngo cyangwa wenda ngo yabimwereka agasanga atabizi ngo akajya agikoraho akakimwereka ngo noneho akakimuha nawe akamwishyura wenda ngo akamubaza ngo arashaka nk'ifu ngo nuko akayidaha akayimuha niyo nshima jean bosco na mujawumukiza eva bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga basobanura ko ku ruhande rwa buri wese mbere yo gushakana bagize impungenge z'uko bazabana nta n'umwe wumva cyangwa ngo avuge umugore asobanuye ko yatekerezaga ko ubwo ari kimwe n'umugabo we akazi gashobora kuba ari nako kubera ko badakunda kubona akazi muri sosiyete agatekereza ati se nitubana inzara umugabo we yatekerezaga ko ashobora gushaka kuko yumvaga ko umukobwa ashobora kumukunda kuko bari bahuje icyo kibazo yumvaga aramutse ashakanye n'umuntu udafite ubumuga bwo kutumva uwo muntu akaba yumva cyangwa avuga byari kuba imbogamizi kuri we kuko bashoboraga kujya kuryama nka nijoro wa wundi ufite ubumuga agasinzira noneho wa wundi uvuga unumva akaba yafata telefone wenda agahamagara nk'undi muntu w'inshuti ye w'umugabo cyangwa se akaba yamuca inyuma bari kumwe mu buriri akavugana n'undi muntu kuri telefone nk'umuryango ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hari imbogamizi niyo nshima na muja w'umukiza bagaragaza ko bahura nazo nta n'abantu baba bafite baganira nabo muri urwo rurimi ku buryo babisanzuraho bajya gushaka akazi ariko bagerayo kubera ko bafite ikibazo cyo kutumva no kutavuga uwo mukoresha akaba yababwira muzagaruke muzagaruke uko bagiye bakababwira ngo muzagaruke ku bijyanye na bamwe mu rubyiruko badafite ubumuga bagifite imyumvire y'uko batabana n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga niyo nshima Jean Bosco na Muja w'umukiza Eva bamaze imyaka ibiri babana bafite ubwo bumuga ndetse bamaze kubyarana umwana w'umukobwa ubu w'amezi atanu kandi we bigaragara ko yumva ndetse yazanavuga hari icyo babwira abagifite iyo myumvire ikintu bifuza gutangariza abantu muri rusange ni uko bajya bafata abantu bafite icyo kibazo baba barabuvukanye ubwo bumuga barabutewe n'indwara ko batajya babaheza mu bintu kandi umuntu ashobora kubana n'undi umwe afite ubumuga undi atabufite cyangwa bombi babufite bikaba byakunda urugo rukaba rwamera nk'urw'abandi bantu muri rusange mu rwanda hari ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga nidoro rigizwe n'imiryango cumi n'itanu itandukanye itari iya leta vuningabo emmanuel umuyobozi w'amaporogaramu yose ashamikiye ku guharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga no guteza imbere imibereho myiza yabo muri nidoro avuga ko nta mpungenge umusore cyangwa umukobwa udafite ubumuga akwiye kugira zo gushakana n'umuntu ufite ubumuga abaturage badafite ubumuga bahindura imitekerereze batekereza ko umuntu ufite ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga ashobora kuba adafite uburenganzira bwo gukunda no gukundwa arabufite naramuka yajuje kugusaba urukundo uzarumuhe mu gihe nawe wumva ko wamwiyumvisemo wumva wanamukunze nawe uzabimubwire kugira ngo wumve ko wanabana we barashoboye bashobora gutunga ingo mu gihe cyose wabahaye amahirwe yo kubana nabo icya mbere naho bahurira kuko iyo bahuye kominikasiyo burya ishobora kuba atari amarenga gusa kuko ushobora no gukoresha amasiri ye asanzwe cyangwa se amasinye mukavugana bigakunda hari no gukoresha mesaje niba afite telefone nawe uyifite mukandikirana kuri telefone cyangwa se afite ikayi nawe uyifite mukandikirana ubwo ni uburyo bwakoreshwa icya mbere kibaho ni ukureba ngo ese uyu muntu namubonye ndumva namukunze nidoro igaragaza ko yatangije gahunda z'ubuvugizi bugamije gukumira ihezwa ry'abantu bafite ubumuga harimo n'ubw'uko ururimi rw'amarenga rwakongerwa mu ndimi zemewe mu rwanda nk'uko vuningabo emmanuel abigarukaho haracyarimo inzitizi ikomeye cyane kuvugana hagati yabo abaturage muri rusange ntabwo baramenya amarenga ari nabwo turi gukora n'inzego zibishinzwe kugira ngo ururimi rw'amarenga rwemerwe mu gihugu ururimi rukomeye rwakoreshwa n'abaturage bose ikindi turiho turavugana na minisiteri ishinzwe uburezi kugira ngo rujye mu mashuri rwigishwe kugira ngo ugere ku bana bose akarere ka nyagatare aho umuryango wa niyonshima jean bosco na muja w'umukiza eva babana bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga twibanzeho muri iki kiganiro utuye niko kabarurwamo abantu benshi bafite ubumuga muri rusange aho bose hamwe basaga ibihumbi makumyabiri na magana atandatu mu gihe muri rusange intara y'iburasirazuba bw'u rwanda aka karere gaherereyemo ari iza ku isonga mu kugira umubare munini w'abantu bafite ubumuga basaga ibihumbi ijana n'icyenda hashingiwe ku ibarura rusange riherutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni mu gihe imibare yo muri iryo barura rusange rya gatanu ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko abantu bafite ubumuga mu rwanda ari ibihumbi magana atatu na mirongo icyenda na kimwe na magana arindwi na mirongo irindwi na batanu muri miliyoni zisaga cumi n'eshatu z'abatuye u rwanda ndabashimiye mwe mukurikiye iki kiganiro nitwa noel manishimwe
wawu uzi ko burya hari ibintu umuntu aba yumva bidashoboka kandi hari abandi byashobokeye di yego abantu bakabana nk'umugore n'umugabo kandi bose batavuga ndetse batanumva cyane rwose bibaho reka dushimire umuryango wa niyonshima jean bosco na muja w'umukiza eva wadusangije ubuhamya bwabo bw'ukuntu babanye neza kandi bose bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga bakaba bamaze imyaka ibiri babana urumva rero ko iyi myumvire idakwiye ahubwo abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bameze nkatwe ntibakwiye guhezwa rwose yego ntabwo bakwiye guhezwa ahubwo uriya muryango ngewe uranshimishije wiyumviye ukuntu babanye dore ko banafite umwana ufite amezi atanu reka tunashimire nshimiye umukiza jeanne wadufashije mu kubasemurira nitwabara no gushimira avuna ingoma emmanuel ushinzwe porogaramu zose zishamikiye ku guharanira uburenganzira no guteza imbere imibereho y'abafite ubumuga muri nidoro ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga avuga ko iyo myumvire idakwiye rwose kuko nabo barashoboye kandi bakwiye gukundwa nabo bagakunda ahubwo bari no gukora ubuvugizi ngo ururimi rw'amarenga rwemerwe yewe byaba bishimishije ururimi rw'igishoro rwose kuko na bamwe mu rubyiruko rwitwaza ko kuvugana n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariyo mbogamizi bahura nayo urumva ko rwemewe byaborohereza rwose yego byaborohereza reka twibutse n'abakunzi bacu ko badusangiza igitekerezo cyabo kuri iyi ngingo aho twabajije mbese babona iyo myumvire ikwiye yo kumva ko umuntu udafite ubumuga atabana cyangwa atashakana n'umuntu ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga badusangiza ibitekerezo byabo banyuze kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se munyure kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri itatu kabiri bakunzi bacu dukomeje n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ese we patiri tubwire ubengutse umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa kuvuga mwakundana
bo shangiye rwose nta kabuza nta mwishimi twabaye kuko burya ni ijambo ry'imana iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda eee ni byiza cyane urakoze cyane rwose kuba unsubije reka nibutse n'abakunzi bacu ko tugeze mu mwanya w'ikinamico nkugire aho tugeze ku gace ka makumyabiri na karindwi reka tukumve turagaruka mu kanya
yumvira igice cya makumyabiri na karindwi cy'ikinamico ngira nkugire duherukana kwa karisi turwenya ari rwose ngo nuko donata yaje gusaba akazi mu banyacyanzige n'urwanga bafitiye ariko murekatete wabibonamo intambwe ikomeye arise nawe yari yamara amaje abwira mama we donata ko atareka kwifatanya n'abandi muri gahunda yo kuremera umunyacyanzige ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ariko se profe wadutumijeho ariye aho nakiri gukosora vuga wamuduhamagariye oya mwihorere arisa ndamuzi ubwabona afite ubutubutu yo kugenda dore ko yari amaze iminsi yarihurishije ahaha cyakora ejo narishimye kukubona shaha arisi ntiwabyumva pe none ubundi ni ibiki byari biguhugije bigeze hariya we mwihangane nahuje kwikinira bagerekewe no kudutinza ahubwo
kugira ngo hari ikintu yabashakiraga hapi nagira ngo ndabashimire gusa uburyo ikuba cyagenze ejo mwabonye ukuntu abantu bose bari bishimiye imbyino zanyu muri sipegitakle cyane pe urara kubona jira abyina imbyino z'abanyacanzige
ahubwo si ukuntu valentine yakubitaga ingoma z'abanyarwakayoza Yeah.
sha cyakora niba hari ibintu byanshimishije ni ibingibi Nanjye.
sinzongera kubicika
ahubwo mwari aho utaha uzadutiza telefone yawe dufate akavidewo tugiye kuri cana
nyamara ni byo warakoze ku buhamya watanze bw'ukubanye n'abanyacyanzige noneho wageze kuri iriya gahunda yo gushaka akazi uvuze iby'ubuzima bwawe mbona bose bakomunye mu mashyi
eee biriya ni ibintu bishobora gutuma twigarura imitima ya benshi Eee, wabonye ingene abantu bari bateze amatwi ijambo rya alice Eee, asobanura ukuntu murumuna we atarozwe ahubwo yazize indwara zituruka ku isuku rike pe cyakora byo gusa hari igihe abantu bakwereka ko muri kumwe mwamara kurenga bagasubira uko bari bari pe oya sindabihamye ariko hari abajene benshi bashaka kuza muri krebe yacu cyakora pe ariko batinye gutera intambwe kubera igitsura cy'iwabo rero ngenda ndumva twete dutegura akandi kantu kihuse bitaribagirana urwa pa tugafatirana imitima y'abari hariya bashaka kutwinjiramo nk'agakisa ubwo akantu kadahenze tu nari natekereje ko twagurira burino wa mwana ufite ababyeyi bahorana amakimbirane utuye mu nkambi ya rwakayuza hakuzi ko ari byo erega nari narakubuze ubundi wowe ariko ntugakaze awiye icyo twagikora kandi vuba cyane eee Mm.
gusa ariko kandi ikindi kintu Mm.
ibyo tuganirira aha mwibuke kubibwira ababyeyi kugira ngo nihabaho kuzana kontribisiyo Mm.
babe babizi ntibibatungure
yewe cunanywa pe nzajya mbaho imbaraga zanjye tu ibya byayi banjye mubyihorere hewe nabyo bisaze rega nabyumva mute dupanze ikindi gitaramo noneho byarangira akaba aribwo tubimuha tumva ntacyo bitwaye Mm. murumva noneho nibwo buryo bwo gukomeza kugaragaza intego yacu no gukurira abandi baturage mu mugambi wacu
mama wanyegereje soro ririmo amateke aryoshye kubi
akira fata munsi valentine agakondo k'iyo sorori karacitse ese mureka bya bindi biba biganirije valentine ampaye ntibiki se kandi mwantinye se ababyeyi uratangiye niko ye uruzi ko donata asigaye azi n'ahangaha gushaka akazi ubu hari icyo se ahubwo njye ndabikunze cyane ndetse ko abatuye mu nkambi basigaye bemerewe kujya gushaka akazi ako ari ko kose
nkunda ubwenge ugira rwose cyane
ngo aherutse kunyura aha rwose agenda abaririza abashaka gufurisha cyangwa gukorerwa amasuku mu ngo alice yigeze abikuganirizaho se bera ntacyo yabimbwiye ariko ntitunaheruka kuganira byimbitse rega nyamara wabona mu rugo rwabo bitameze neza donata tuzi twese urwango yanga abanyacyansige yifate noneho azenguruke mu ngo zabo basaba ko yabafurira
byanga bikunde hari gashyiga yamusiguye none se nzashotora risa mbimubaze mama wabona wenda we yaratinye kugira icyo abimbwira oya ahubwo uzamuhamagara aze hano hanyuma tumubaze niba tumuhaye ibyo kurya ajyana mu rugo hari icyo byaba bitwaye Mm, si byiza ko yajya afasha abandi kandi bashonje
ubwo uzamuha ibyo ajyana kurya mu rugo iwabo mama we yarakwise umurozi ntibazabijugunya kuki tutamubwira akazajya aza gusangira na valentina buri munsi
rebe wavuye kurya wapari ntabyo nshaka ese ubundi kutakiza kwifatanya natwe mu bikorwa bya club de danse hmm? ubwo kuko wazagarutse ukaza kutwigisha kuvuza ingoma zirwa kayuzo mbabarira cyane ibyo ni by'abahaze ntibikindi mwumwambe
ego komanda imore rebe warwaye
ese uko nahita kurya bombo ubu kumukobwa bije bite kandi koko ntugikura bombo yo ku gati mu kanwa wabona urwaye malariya ukaba waranze kwivuza dore ko abantu bo mu nkambi mutinya kujya kwa muganga
hoyari nshobora kuba ntwite ngo iki ibyo uvuga ni biki rebe hari undi waba yiguteye ese ubwo sha hashize igihe gito umenyanye n'umutipe nyine akanyitaho bishoboka nzagushiduka nsigaye ndarana nawe ubwo rero nta wundi wayinteye niwe si ubwo iyo nda yagufashe iterebe ko najyaga nkwizera ndumva mbabaye ntushobora kubyumva Yihoresha.
byange bikunde amashuri yawe agiye kuzazamo kirogoya ubuzima ngo urabizi burusheho se.
kukugora nta cyane ko ubu ngubu mubaye babiri kandi umwana arahenda ntibazakubeshye
oya ibyo ntibiguhangayikisha yari nanjye ntibinteye ubwoba na gato notipe tuzabana ndabyizeye kuko arafise amafaranga ahangije vyongeye arankunda cyane rwose habo byibuze se warabimubwiye
ngaho da rebeka aratwite uwayimuteye se azamushaka babane koko nk'uko abyizeye hagati aho se disi ko kwa karisiti biyemeje kuremera kwa donata babashyira ibyo kurya ubu donata azabyakira n'urwango abafitiye naho ubutaha
nizere ko mwaryohewe n'agace ka makumyabiri na karindwi k'ikinamico ngira nkugire ntimuzacikwe n'ak'ubutaha
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
bakunzi bacu ikiganiro cy'uyu munsi ntaha tugisoreje nge twabanye kuri mikronari uyisabye christina ndetse na mugenzi wanjye karemera patrick na dino mahoro niwe wari iki kiganiro mu gihe kirisipe mizero ari we uri ku buhanga bw'ibyuma tubareke kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro ejo ntaho ubutaha
inshuti muduteze yombi mu mwanya muto turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe aroyozi bigirimana niwe washyize hamwe amajwi y'ibiganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe nanjye timu harisi ishimwe mbasezeyeho mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'imana n'amahirwe You've been listening to news and information.